my people oh this is sad oh friends dem don console popular businesswoman wey dem dey call sandra she don come out oh to come mourn im husband When e be say dem kpai dem send di man go rip After dem kidnap dis man come demand ransom oh funny enough family don pay ransom finish still dem still kpai dis man my people dis country where we dey so make everybody dey very very careful no be small tin according to di report oh, to dis couple dem just marry their marriage no be even reach two years di woman just born twins eh na im dey kpai dis man according to wetin we dey hear we hear say. dis man one i dey see so na because of money na im make dem kpai am and di person wen e be say e do dis thing na from inside di family person wen e be say e know am very well na im send pipo say make dem go kidnap am. now according to report dem say as dem don pay ransom finish di man identify one of dem as dem identify one of dem na im make am kpai am una dey see am so dis kain handsome man wen e just marry never tey. now dis children dem go dey go grow up to come hear di story say na wen dem dey small na im dey kpai dia father see wickedness of man. my people, make una dey very careful o oh. mostly these people wey be say dey do business know how you go take dey um, release information dey give people because people wicked well well people are wicked una dey see am so This man now he don leg go They don leg one and im wife now go come be say na only she na go take care of these children and na two years na she just be una dey see am so Now, the thing when it be said they happen for this country, my people, the level of insecurity, that is why many people then they jackba. Many people then they leave the country because they know say, this country, you know, they safe. You know, get as you want to do, you go, say, make you go put money for bank, oh, inside the bank where you did there, they get informat. You family people, that is, eh, that is why some people, people like us all, we did this country, we did our house, we hide ourselves. we dey manage ourselves o we no dey we no dey make friends that is the only way to go just dey your day no even allow people know wetin you dey do dey manage your life dey live a peaceful and quiet life that is the only way to go for this nigeria if not you mix up with friends so you make friends people wey be say dem say na be your friends na dem go go inform people say ah this guy don harm am mona go collect una share make una do this and in that process if case is not taken dem go delete you because if you mistakenly ma er know di person before you know dem don delete na im be wetin happen to dis man so. my pipo na dey see di kind country wey we come from una dey see di kind country wey we come from dat is why as we get dis opportunity now wen e be say dem want to change government those of una wey be so na get pvc make una vote with una conscience oo so dat dis country dis suffer wey be say pipo dey suffer for dis country e no go continue like this. e no go continue like this. my people, this man won't be say una dey see so na just according to report they say na businessman na e be the man get money now people they suspect some people say na family member some people they suspect say na people will be say him with them. They do business Why some people say na informant and i mean i so much believe say na informant na dem go inform pipo because according to report di ransom wey dem pay about over four million naira dis pipo collect still dem still let go di man dem no plan to let go di man o no be say dem plan to delete di man na just because of say e recognize dem my pipo o una dey see am so may his soul rest in peace and we pray may god console di wife a lot of di woman friends for facebook don dey pray say god go console di wife meanwhile di wife don swear give all those pipo wey be say e get am for im husband r.o.i.p e say una no go ever see beta for una life una go gada gada gada as una gada those moni finish una no go chop am una go kpai di time wey be say una want to feel di joy for una life dis woman no be small cause e don cause dem and i believe say dis cause go work. e go work my people. na dey see am so this country wey be say we dey so make everybody dey very very careful make everybody everybody dey very very careful na so e just be on my people. for my birthday Oh, congratulations. Like, seriously. Congratulations. You bought this for me. I bought yes, it for now. Uh, uh, Lexus. <laughs> oh, mama, don't cry, don't, cry. Don't Mommy, don't, cry, don't cry. It's matter of celebration. oh, son, I'm not crying. You bought, you bought this for my birthday. I bought it for you. Yes, now, <laughs> mama. son. Mama, you're are worth it. you're are worth it. Ah. <laughs> Mama, Ah, I'm walking. I'm walking. I'm walking. Okay, I'm the next target. Eh? No, no, no. Mommy, mommy, mommy. Oh, we can't see me this now. We can't talk. Go talk now. You know where we buy motor for? This guy find motor. Okay, it's me now. That is the next one. Motor. Okay, they say you should come and give me this so that when I enter inside, I turn to cockroach. Ah. Hey, mo gbé mo kú mo dáràn son. Ah, is this what you want to pay me back for all the good I did to you? Is it fair? Mama, I dey talk like I Mama, I dey talk like I talk. I dey talk like I Your song, we saw your son bought you five motor. So you don't want a motor like this? I don't want it. I don't want it. I, What you want like this? Look at look. Son, come first. Did you even have conscience? I, I, I you bought this car for me. Look at how look at how I look like. Look at my dressing. Uh, uh, Mama, don't worry now. God, it God, can be taken care of like this on my birthday. Mama, God, God, Mama, God, now you. I don't want it. Ah. You've not done anything since I. What did I want to do with car? You will pay driver to. What did I want to do with it? Did, okay, what will what what will people ask me that? What, which work are you doing in the first place? Mommy, I'm working. Mama, you are not married student. What is to them? Self-employed. Mama, hey, nowadays all the boys are self-employed. Mama, eh, my man, I ah, self-employed, Mama. You can be the tech or can even For all the good you're supposed to do to me is car. Ah, mama, son, I don't want it. Mama, I don't go look at that, again. Hey, hold your son, look at, hey, hold your mother. Son, look at you now. You are a full-grown son. Look at you. I suffered. I breastfeeded you. Hey, Jesus. Son, I don't want Mama, you. look at this car now. You don't want son, car. You don't go track again, no, Mama. Mama, you don't want this car. No one is car. The bike car for you say no like and this guy find motor. Why you want to go now? You don't like the car. Yeah, I don't want it. I don't want it. I don't want it. I'll break it all. I'll scatter the car. I'll scatter. Ah! Ah! I'll scatter it. Alright, calm down. What in I take her easy. Mama, calm down now. Mama, calm down. Mama, calm down. Ah. Shame. Man, you Shame. Shame. Why you can't force the value?